muteze amatwi ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri icya mbere byatuma twese tugira icyo duhuriraho tugahurira kuri urwo rurimi kandi uzi ko ururimi ari rwo rutuma n'abantu bagumya kugira umuco gucuruzanya bizihuta
uwo ni madamu odette eh, nyiramirimo umushingamateka mu muryango w'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika yo mu buseruko avuga ko iyemezwa ry'igiswahili kuba ururimi ruzwi kandi rwemewe gukoreshwa muri uwo muryango mu bikorwa vyose vyawo iruhande y'icongereza amerika n'uburusiya eh, vyasubiye kubandanya twigoro two kuganira inyishu iciye mu mahoro igenewe guhagarika ingwano muri siriya inteko abantu indwi bishwe mu gitero kuri mu- ku buriro i mogadishu muri somaliya umwiyahuzi w'umukirde muri turikiya kuri bariyeri ya- yateye bariyeri ahitwa cizer mu mpanuka bushira ubuseruko bw'igihugu aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu duhererero ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye intego zijejwe umutekano za somaliya zivuga ko zahagaritse igitero cagizwe ku buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru mogadisho abantu indwi bishwe muri ico gitero hamwe n'abagize ico gitero babiri ivyo vyatangajwe n'umutegetsi w'igipolisi uno munsi ku wa gatanu umutegetsi mukuru w'igipolisi colonel bishar yatangaje ko ico gitero carangiye imbere y'ubucagucagu uno munsi ku wa gatanu inteko zijejwe umutekano zarangije igikorwa cazo ca gisirikare aho zatabaye benshi mu basivile bara- bari bafatiwe mu nyubakwa iri mu buriro muri iki gihe inteko zijejwe umutekano zatujije abagize ico gitero muri ubwo buriro igitero ku buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru mogadisho catanguye ejo kuwa kane igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturika hafi y'inyubakwa iri mu buriro yitwa banadil beach ivyo vyakurikiwe no kurasana hagati y'inteko zijejwe umutekano n'abagize ico gitero abarwanyi b'umugwi Al-Shabab bitiriye buno nyene ico gitero umutegetsi mukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadisho Colonel Bishar avuga ko abantu indwi bishwe muri ico gitero harimwo abasivile batanu n'abajejwe umutekano babiri yatangaje kandi ko babiri mu bagize igitero nabo nyene bishwe inteko zijejwe umutekano zimenyesha ko zahagaritse uwundi murwanyi yagize uruhara mu gitero c'uno musi ku wa gatanu mu kiganiro n'ijwi rya Amerika serivisi y'igisomari Eh, nyeruburiro banadi eh, beach yitwa abdirisak mohamed jumare avuga ko babiri mu bapfuye bari abakozi muri ubwo buriro bwiwe leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya vyasubiye kubandanya utwigoro eh, two kuganira inyishu iciye mu mahoro igenewe guhagarika ingwano mu gihugu ca siriya ivyo bibaye inyuma y'uko inteko z'igihugu ca turikiya zigwanira ku butaka zinjiye muri siriya umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov bariko babonanira i geneve mu buswisi Eh, bariko bagerageza kumvikana ku vyerekeye gukorana mu vya gisirikare no guhana amakuru ku rugamba mu- mu bijanye n'urugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu muri siriya ikintu izo mpande zose zishaka gushikako muri ico gihe abagwanya ubutegetsi muri siriya n'imiryango yabo batanguye kuva mu gice ca daraya kiri ku nkengera z'umugwa mukuru damas ivyo biri mu masezerano yashitsweko ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kane na leta hisunzwe aya masezerano abagwanyi bagera ku majana indwi bazorekurirwa kuva mu ntara ya idlib yo mu buraruko bw'igihugu iri mu minwe y'abagwanyi ubutegetsi abasivili ibihumbi n'ibihumbi nabo bazoja bazoba barajanywe mu bibanza biri mu buraro mu mpanuko bw'igice ca daraya intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu onu stefan de mistura yasavye ko abasivile bariko bavanwa mu gice ca daraya bakingigwa amenyesha ko ukuva muri ico gice kwabo vyoba ku gushaka kwabo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye umwiyahuzi w'umukiride yari afise bombe yagize igitero kuri bariyeri hafi y'ibiro vy'igipolisi ahitwa Chizor mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Turkiya uno musi kuwa gatanu yahitanye abapolisi cumi n'umwe abandi batari bake barakomereka ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Turkiya abagwanyi bakorana n'umugwi waziririjwe Kurdistan Workers Party mu mfunyapfunyo PKK bitiriye ico gitero umugwi PKK abategetsi ba Turkiya babona ko ari umugwi w'iterabwoba bavuga ko wagize uruhara mu bitero bitari bike mu bibanza vy'igipolisi mu karere ka Chizor abategetsi b'igihugu ca Turkiya biyemeje kwishura kuri ico gitero bamenyesha ko abagize ico gitero bazoronka inyishu bakwiriye batangaza ko ata murwi n'umwe w'iterabwoba uzoshobora kugira imbohe Turkiya ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere Binali Yildirim mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara ca Istanbul igisagara ca Chizor kiri mu ntara ya Sirnak iri ku rubibe n'ibihugu vya Syria na Iraq ico gisagara kibamwo ahanini n'abakurd umugwi PKK watanguye umugumuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani na kane uwo mugwi urondera gushiraho intara y'igenga mu gice co mu bumanuko bushira ubuseruko kiri ku rubibe n'ibihugu vya Syria Iraq na Iran abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe mu ngwano kuva ico gihe radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo hirya no hino arabandanya ibinyamugigimba bikomeye by'ibisigarira bibiri byabaye mu gisagara ca amatrice mu gice co hagati mu butaliyano uno musi ku wa gatanu ivyo binyamugigima vyononye inyubakwa bituma abantu batekerwa n'ubwoba kuva ikinyamugigima gikomeye cyane ca mbere kibaye mu gitondo co ku munsi wa gatatu mu gisagara ca amatrice ibinyamugigima vy'ibisigarira birenga amajana atanu bimaze kwibonekeza muri ico gisagara vyinshi muri vyo yamara vyari bigereranye muri ico gihe abategetsi bajejwe gukingira abasivile bavuga ko igitigiri c'abamaze kuhasiga ubuzima kuva ku munsi wa gatatu ari amajana abiri na mirongo itandatu n'indwi benshi muri bo mu bisagara vyageramiwe kurusha ibindi vya amatrice arqueta na akumori abantu bagera ku majana ane baragiye mu bitaro kwivuza inyuma y'uko bakomeretse mu bapfuye cumi na babiri bari bari abanyamahanga bari bagendeye butaliyano abategetsi bavuga ko vyitezwe ko bemeza abandi bantu bahitanywe n'ikinyamugigima co ku munsi wa gatatu mu gihe igikorwa co kurondera boba barokotse kibandanye mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere inama nshingamateka y'umuryango wa afurika yo mu buseruko yemeje igiswahili kuba ururimi ruzwi kandi rwemewe gukoreshwa mu muryango mu bikorwa byose iruhande y'icyongereza iyi nama nshingamateka yo mu karere ko muri afurika yo mu buseruko izoba mu kwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka isaba ko amategeko yohinyanyurwa agenga uwo muryango maze igiswahili kigashirwamwo ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu mushasha claver niyo nkuru abashingamateka bose bo mu muryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko nta n'umwe adashigikiye ko ururimi rw'igiswahili rwemegwa nk'urukwiye gukoreshwa mu bikorwa byose by'uwo muryango ndetse rukigishwa no mu mashuri kuva muri mato mato gushika mu yisumbuye na za kaminuza kugira imyaka cumi n'itanu iri imbere ruzobe ruzwi na benshi umushingamateka odete nyiramirimo aserukira u rwanda abona ko igiswahili kijera ingirakamaro icya mbere byatuma twese tugira icyo duhuriraho tugahurira kuri urwo rurimi kandi uzi ko ururimi ari rwo rutuma n'abantu bagumya kugira umuco gucuruzanya bizihuta kandi bigende neza niba abo muri uyu muryango wacu bahuriye mu mahanga yo hanze bakagira ururimi bahuriraho bo urumva ko bazagira ikintu gikomeye bageraho kurusha uko ubu byari bimeze umwe avuga ururimi urw'undi urwe bikaba ngombwa ko tuvuga urw'abanyamahanga kandi urwo rurimi twese tukarumenya tukarwiga abana bacu bagatangira kurwiga mu mashuri abanza bakazamuka baruzi baruvuga barwandikamo bityo bigatuma koko tuba umuryango umwe abanyarwanda benshi cyane ubu uzi ko twavugaga ikinyarwanda gusa n'igifaransa ariko ubu icyongereza kiravugwa ahantu hose ni ukuvuga ko n'igiswahire tuzagifata vuba cyane kiranoroshye kuko gisa n'ikinyarwanda kubw'umushinga amateka jeremy ngendakumana aserukira uburundi ati ahubwo akarere ka afurika y'ubuseruko kari karataye akaranga mu gutira ururimi kandi hariho kavukire n'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili simvuze muri tanzania kuko ubwo n'ururimi rwabo i bugande perezida museveni avuga igiswahili perezida uhuru muri kenya avuga igiswahili perezida kagame mu rwanda aravuga igiswahili perezida nkuru nziza mu burundi aravuga igiswahili simone gituma natwe tutawukurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise twarataye umuco w'iwacu mugabo tujya mu mico y'ikizungu bikaba binateye isoni kubona ingene tujya gutira ururimi ku birometero ibihumbi mirongo ingahe kandi dufise ururimi rw'iwacu rw'abanyafurika ururimi rutunze rwikwiye amajambo yose dushobora gukoresha arimwo ni nk'uko mubizi mu burundi bavuga ngo n'uba utazi kuvuga igiswahili ngo arazi n'imiburiburi ndiyo dushobora kuvuga igiswahili mu burundi ngo uvuge ngo hari utari ko arakumva bica bikwereka yuko ari ururimi rw'iwacu ari nk'abanye nk'abarundi ni ururimi ruvugwa mu- mu rwanda ruvugwa i bugande ruvugwa muri tanzania ruvugwa i zanzibar ruvugwa muri congo nk'aha mu nama nshingamateka dukora mu- mu cyongereza abanyagihugu eh, bo muri uwo muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko abavuga icyongereza ni bake cyane kugira bashobore gukurikirana neza ibyo turiko turavuga n'ibyo turiko turakora kandi ku- na cyane cyane ko tubikora ku nyungu zabo ku bafise impungenge ko bizotuma umuryango usubira inyuma umushinga amateka madame angela kizige aserukira igihugu ca tanzania ababwira ko ahubwo bizotuma n'amahanga ya kure yiga igiswahili ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu ukiangalia treaty yetu ilikuwa inatusema kwamba lazima tuzungumze lugha ahagira ati zote.
kuko tuvuga icongereza kenshi kandi dufise ururimi rwacu muri afurika y'ubuseruko ati raba n'amaradiyo akomeye ku isi yose arafise igisata c'igiswahili kuko azi ko yumvirizwa na benshi ati raba ubushinwa urudandazo rwabo rwatumye n'ibihugu vya kure bitangura kwiga igishinwa ati natwe ni uko amahanga azihurumbira igiswahili ati umuco wacu hamwe n'ibidandazwa bizoca bitworohera kubitwara ahandi lugha zetu za Kiswahili.
umukuru w'inama nshingamateka eyara ya afurika y'ubuseruko honorable daniel kidega yemeye ko agiye gufatikanya n'inzego zose biraba muri eyase harimo n'umunyabanga mukuru kugira ngo inama y'abakuru b'ibi bihugu izokorana mu mpera z'uno mwaka izohinyanyura amategeko agenga uwo muryango maze hashirwemo ururimi rw'igiswahili pierre claver niyo nkuru iyarusha ku bw'ijwi rya amerika urakoze karaveni iyo nkuru kuri iyo nkuru mu burundi abantu barenga ijana na mirongo itanu barimwo abagirizwa ubumaraya abasegereza mu mabarabara n'abafashwe bagiye mu bihugu vya aziya nibo bari mu minwe y'igipolisi ku mugwa mukuru bujumbura umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko bafashwe mu ntumbero yo kurwanya ugizi bwa nabi bushobora guterwa n'abantu biyerereza eroje wirikaneza niyo nkuru yaduteguriye abo bantu bose hamwe bagera ku ijana na mirongo itanu na batanu abakenyezi bagirizwa gucuruza umubiri ni mirongo itanu abo bafatiwe mu mazone ya kamenge mu buraruko bwa bujumbura na kanyosha mu manuko umugwi wa kabiri ugizwe n'abana bo mw'ibarabara hamwe n'abagenda barasegerereza nabo ni mirongo icenda na batatu umuce wa gatatu ari nabo muto urimo abakenyezi n'abigeme bagera kuri cumi na babiri bose bafatiwe mu gihugu kibanyi cy'u rwanda mu gihe bariko bagerageza kuja mu bihugu vya oman hamwe na arabiya sawudite ifatwa ry'aba bakenyezi n'abigeme baja mu bihugu vya aziya rirafise iyindi nsiguro ku gipolisi c'u burundi pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cibonekeje rero muri ibi vy'urudandazwa rw'abantu nuko utarahera muri kino gihugu ko nk'aba batatu bafatiwe kuruhwa n'umuntu umwe umupfasoni umwe mu bariko barabadandaza nawe nyene yarafashwe kandi ikindi tubona nuko kuva aho batesherejwe kuca- guca ku kibuga c'indege co ngaha i bujumbura turabona ko baciye bafata iyi nzira yo guca mu bindi bihugu bibanyi nk'aba bafatiwe ku ruhwa bari bagiye guca baja muri kongo kugira habe ariho buririra ama murazi ko muri kongo nyene hariho abandi bigeze gufatirwaho n'igipolisi ca kongo hama kikabasubiza uburundi hanyuma mu rwanda murabona yuko naho nyene bagize iminsi bafata bakaba badusubiza no muri tanzania murabizi ko hari abarundikazi bafashwe bagaheza bagasubizwa igihugu c'uburundi ariko bamwe mu bakenyezi bagirizwa icaha co gucuruza umubiri bazwi ku izina ry'abamaraya bararahira bakanana ko uwo mwuga bawumva nk'abandi sinabimvuye guhamba umwana wanje nikibi ari cyo nari bwamare simaze indwi ngaha bampfunze byamaze indwi ngaha aye nta n'umuntu aseruka ko ngo angemurira shaka kubaza abantu bose dufunganywe umwana wanjye sindaheze ikiriyo ciwe bafashe je nambaye ibikomo n'abadufashe twaje kuramuca abantu ngo tingo twimara utarimo arabaza kutudodora ngo tingo ngo tinama ngo ni inama ngo ni inama kumbe ni ubu mu gitondo saa cy'uryamye jamafashe ni inama ngo ni inama
jana nibyukiye mu ma saa kumi n'imwe nigiye muri gasenyi kwironderera udusigati n'akana kanjye ndagahetse sohose nza numva uti we tuwe nuve ngaho munsi ngize kugeza mbona imodoka irata ati banurura banurura mu modoka n'uduhera nari mfite ninge kurangutse baciye batunyaka none jewe baba bariko bambora iki je nunze umuryango mfise abana batatu nabo maraje nigeze nkora nibagenda baze baragaragaza bari abo bantu bareke kuza bavangatiranya abakora ubwo bumara n'abadakora ubumara je mfise abana batatu aya marira n'izi mvugo ntibihindura uko igipolisi kibabona ni ikinyoma barafise ubuhinga bwinshi bwo guca babesha urabona nk'ubu ko bafise aba aba- ngaha mwabonye ko bazanye utwana dutoya bagaca bazana n'ibi- n'ibikwembe bakikwiza ariko bava- baki- babafata baba bameze kujya baba bari mu ibarabara bari- bariko bararondera gukora ivyo bintu ba- bambaye ubusa bamaze gufatwa rero niho baca baro- ba- batuma ko bajya abana bagaca babazana ngaha kugira ngo babarekure canke bagaca batuma ko n'izindi mpuzu kugira ngo bikwize ntibaba bari uko imana zabaremye baba bambaye nk'abamaraye ababizi kubiraba barabizi kubiraba aba bafashwe hariho ah, bafatiwe ku mabarabara bariko bararondera gukora ivyo bintu uravye ukuntu baba bambaye n'ukungene baguma bariko bara- bararondera abo bokorana ivyo bintu ntibagoye gufata ara ku bapolisi basanzwe babimenyereye barabona tuyu ari muri ibi canke se ntari muri ivyo Ivyo ni ikinyoma bamwe mu bakenyezi bagirizwa ubumaraya batangazwa n'ukuntu igipolisi kibasaba kwerekana abagabo kandi bubatse bidaciye mu mategeko none abantu bose none baca bavuga ngo umugabo ngo ufise umugabo muzana ndavuga ati umugabo wanje nakorera ino ngo yanga umugabo ngo mutagize mariyaje ngo genda uzana urupapuro ngo ngo muri leta sivile ngo ntumbaze n'ibindi n'ibindi ngo hama ngo tuce tukurekura ndavuga he jewe umugabo wanje twibaniye uko nya- igipolisi cy'u Burundi kivuga ko hari ingeso yadutse mu bantu basegerereza hamwe n'abana bo mu ibarabara ugushaka kwiyahura babanje kwikebagura mbere bagize n'iminsi bakora ibintu bitangaje tutararonkera neza isiguro ibyo bintu byo guca baza bikeba n'inzembe uza ubona umwe mu- yadutse muri bakikeba n'uguhema ejo hariho uwo wikevye mu gisagara hagati ca mbere aritaba n'imana no muri aba twaberetse mwabonyemwo uwufise inkovu z'inzembe yikevye ntituramenya neza ico bivako amatohoza nkumbura azokwerekana ukuri kuri bo haciye amezi abiri umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mboni mpatanguje isekeza ryitiriwe ville propre mu gifaransa iryo sekeza rikaba ari iryo gutuza abasegerereza mu mabarabara mu muji hagati hamwe n'abahirirwa atatuzi bahafise umuvugizi w'igipolisi asigura ko aba bantu bafashwe mu ntumbero yo kurwanya ubukozi bw'ikibi bushobora guterwa n'abantu biyereza mu mabarabara ya bujumbura vyenkurikiye yemeza ko amadosiye ariko arakorwa abafite ibyaha bagirizwa ngo bazoca bashirwa imbere y'ubutungane abasigaye nabo baheze bashikirizwa abajejwe intwaro eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda ikigo gishinzwe uburimyi n'ubworozi cya rab eh, mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi cyatanguye umugambi wo gufasha abanyagihugu kurima ubwatsi mu gihe u rwanda rugiye kwinjira mu bihe by'imvura umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboyi niyo nkuru adufitiye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rabo gitangaza ko mu ishami ry'ubworozi nabo batangiye gutegura igihembwe cy'ihinga aho bagiye gukangurira aborozi uburyo batangira kwitegura guhinga ubwatsi bwiza bwazabafasha guhangana n'ibihe by'izuba nk'iby'u rwanda rurimo ubu dr kanyandekwe christine umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi rabo yavuze ko ubu ikigo akoramo cyatangiye gutegura uburyo aborozi batangira gutera ubwatsi buzabafasha mu gihe cy'izuba ubu ngubu turimo du- dutegura sizoni nk'uko sizoni itegurwa mu buhinzi tugomba gutera ubwatsi hari imbuto y'ubwatsi itandukanye eh, igomba kuzaterwa n'aborozi Ba- baratangiye n'ubu ngubu baratangiye n'uko izuba ryahise eh, eh, ryaka ariko gahunda irahari turimo dutegura bategura imirima kugira ngo ubwatsi butandukanye buterwe Ah, ariko hari n'ibindi bijyanye no guhunika ubwatsi ubwatsi kubuhunika ubundi ah, hari tekinike ebyiri hari sayileji no gukora he bwa bwatsi bwumye kubu- kubufunga kugira nabwo buzajya bukoreshwa igihe bikenewe mu mu gihe cy'izuba hari na bwa bundi ba- ba- ba- bahunika mu mu kuzimu ibi byose birakorwa muri aya mezi agera kuri ane kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza ubu muri uku kwezi kwa munani humvikanye hirya no hino aborozi batewe intimba n'uko amatungo yabo agenda apfa buhoro buhoro bitewe n'ikibazo cy'izuba ryatsi ari ryinshi ndetse n'ikibazo cyo kubura amazi yo kuhira inka ibi byagiye bigaragara cyane cyane mu ntara y'iburasirazuba ahasanzwe habarurwa inka nyinshi ndetse n'intara irangwamo izuba ryinshi turaho zihagaze aha ubuse inka ya hariya mu kibungo hariya hejuru mu- kugira ngo izi kuri inaha amazi igire umutavu mu nda yagire inzara igire inkurikizi inkurikizi Izari- izapfuye zarapfuye ahubwo igiye kwicwa n'umurongo wo kuva kure turava kure mu misozi dufite ikibazo cy'amazi inka nta kigenda uragira utya wenda ugatuma nk'abana ijerekani ni magana abiri ndeberaho kugira ngo ubone amazi ahagije ubwatsi bwo ni kure kubi ubwatsi bwarumye imvura yagiye mu kwa gatanu ikibazo cy'amazi cyo ni dayo mu mpeshyi buri wese aba- nta bwatsi aba yibitseho maze yabaye ikibazo tuvoma ibiziba ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi umuyobozi ushinzwe ubworozi asobanura ko ikibazo cyo kubona amazi y'inka muri iki gihe cy'izuba leta yagihagurukiye ku buryo umwaka utaha mu gihe cy'izuba aborozi batazongera kubura amazi yo kuhira inka zabo christine kanyandekwe ariko hari n'ikindi gikorwa gikomeye kijyanye no kubaka amavale damuzi amavale damuzi ndetse n'ibibumbiro Ah, nko muri kayonza hari ibibum- eh, amavale damuzi manini akomeye ageze muri muri a- muri atandatu Ah, ubu ngubu ah, arimo kubakwa mwarenda ku- kurangira muri nyagatare nanone hari atanu harimo ayarangiye ku buryo imwe buri damu igomba gusavinga Ah, inka ziri hagati y'ibihumbi birindwi ni- ibihumbi bitanu n'ibihumbi birindwi U- ni ukuvuga ngo ejo bundi imvura nitangira kugwa ayo madamu azafasha ku buryo umwaka utaha umwaka utaha ayo madamu ntashobora ntashobora gukama muri iki gihe imvura itaragwa leta yabaye ifashije aborozi cyane cyane bo mu ntara y'iburasirazuba bahuye n'ikibazo gikomeye cyo kutabona amazi baha inka ibashakira imodoka zibavomera zikajya zijyana amazi ku bibumbiro by'aborozi ikindi aborozi basabwe kugabanya umubare w'inka batunze bazigurisha kugira ngo basigarane nkeya babasha kwitaho ikigo cy'iteganyagihe giherutse gutangaza ko mu kwezi gutaha kwa cyenda imvura ishobora gutangira kugwa yaba ari abahinzi bakabasha kubona uko batangira guhinga ndetse n'inkubu zari zimaze kuzahazwa n'izuba zikaba zakongera kubona ubwatsi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta kuri iyo nkuru abarimyi b'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda bariyungunganya mu guteramisha abantu mu makarayoke ibi bi- bavuga ko bibafasha kubaho no guteza imbere ingabirano zabo bahamagarira urundi rwaruka rw'abarundi kuja hamwe bagateza imbere ingabirano bafise aho kuraba ibibatandukanya ni inkuru y'umumenyesha amakuru wacu tabita mukamusoni
urugwaruka rwashyizeho ihuriro bahuriramo kugira baze baraca amafaranga aba baririmbyi bavuga ko bunguka kumenyekana no kumenyekanisha igihugu cyabo cy'u Burundi Mozezi Claude Batazira Nimande umuririmbyi ariko ubu akora akazi ko kuremesha ibiteramo mu bubari no mu mahoteli n'abandi baririmbyi b'abarundi n'abanyarwanda avuga ko ibi biteramo bimuha kubaho akunguko tumaze kuronsa kandi nako kwerekana yuko nubwo turi ngaha turi abarundi tuko dukorera ngaha kugira tubeho ubuzima rero ko ngaha biragoye kuba ushaka kuja kudodora ngaha ngo ati ngo mpakazaho dukoresha ingabirano yacu nta kindi n'uyu afise umugore n'umwana naje mfise umugore n'umwana arubatse naje ndubatse kumwe na tubagaburira si ikindi ni umuziki ni ibyo gucapana ni iby'amafilime Kaya Free ni umuririmbyi ariko muri aba bagira ibiteramo vya karaoke we na Chakora yaducishirijemwo kamwe mu ndirimbo ziwe ari mu gusohora iyi ndirimbo irimo impanuro nyinshi ku Barundi n'u Burundi navuga indirimbo petesi benshi basanzwe bazi amahoro n'urukundo nimanda yafasha gusangiye kawayifasha bana b'i burundi nituje hamwe ubwiza mu burundi tuvure hamwe ariko mumenye turi kumwe twese mahoro rukundo kaze amahoro n'urukundo bidusage kaze amahoro n'urukundo bidusage kaze urwaruka rurimba ruhanura urundi rwaruka rw'abarundi kutisunga ibibatandukanya ahubwo nyabuna rurabe cane ibibahuza kuko Imana yahaye abarundi igihugu ciza urumva abarundi turakwiye kujya hamwe tukareka kuraba ibidutandukanya ahubwo tukaraba ibiduhuza kuko ibiduhuza nibyo bizatuma dutera imbere kandi abatera imbere ni ababa bari hamwe mu rukundo ni ukuvuga yuko iyo ndirimbo namba narayanditse twarayiririmbanye n'abagenzi twashatse kwereka abarundi yuko uburebure bw'amazuru cyangwa ububyibuhe bw'amazuru si bwo bwodutandukanye cyane ahubwo byiza koja hamwe twonja hamwe hariho abaganga hariho abaririmba nkatwe hariho abaporofeseri hariho a- aba- abagira ibijyanye na mwebwe bya- by'abajurnaliste hariho francine ariko araduteza imbere hariho ibintu byinshi vrema biduteza imbere cyane gusumbya ku- kujya mu bidutandukanya ngo ubutu ubututsi ubutwa icyo twababwira si ikindi bareke kuraba bajya abantu babagaburira babareze inzoga bakabakoresha ibitaha ibyo bashaka bo mugabo uca usanga benshi muri abo bantu nyewe ko barabakoresha batuma za ngabirano zabo bari bafise zipfa ukaja mu bindi bintu icyo twabasaba ni uko ushoboye kuririmba aririmbe ushoboye kwandika yandike ushoboye gucapa cape ibyo bintu birashaka kudufasha cyane rwose mu burundi huzuyemo ingabirano nyinshi cyane rwose nyine tudashikwa nta kindi ni kuja hamwe tureke ibintu byo dutandukanye esike none amba abahutu bagomba ko aribo baja imbere isiko uburundi bugizwe n'abahutu gusa namba abatutsi ko baja imbere isiko uburundi bugizwe n'abatutsi canke abatwa turi bamwe twese tureke ivyeke vy'amanzu tureke ibintu biko biradutandukanya icyifuzo cyose ikindi ni uko twasubira hamwe tugasubira muri ca gicaniro dukota wa mucanwa umwe tukanyagirwa n'imvura twese hamwe tugasangira kabisi n'agahiye i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabateguriye inteko zijejwe umutekano za somaliya zivuga ko zahagaritse igitero cagizwe ku buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru mogadisho abantu indwi bishwe muri icyo gitero hamwe n'abagize icyo gitero babiri ibyo byatangajwe n'umutegetsi w'igipolisi uno munsi ku wa gatanu umutegetsi mukuru w'igipolisi colonel bishar yatangaje ko icyo gitero carangiye imbere y'ubucagucagu uno munsi ku wa gatanu intego zijejwe umutekano zarangije igikorwa cazo ca gisirikare aho zatabaye benshi mu basivile bari bafatiwe mu nyubakwa iri mu buriro muri iki gihe inteko zijejwe umutekano zivuga ko zatujije abagize ico gitero muri ubwo buriro igitero mu buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru mogadisho catanguye ejo kuwa kane igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturika hafi y'inyubako iri mu buriro yitwa banadil beach ivyo vyakurikiwe no kurasana hagati y'inteko zijejwe umutekano n'abagize ico gitero abagwanyi b'umugwi al-shabab bitiriye buno nyene ico gitero leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya vyasubiye kubandanya utwigoro two kuganira inyishu iciye mu mahoro igenewe guhagarika ingwano mu gihugu ca siriya ivyo bibaye inyuma y'uko inteko z'igihugu ca turikiya zigwanira ku butaka zinjiye muri siriya umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov bariko babonanira i geneve mu buswisi bariko bagerageza kumvikana ku vyerekeye gukorana mu bijanye n'igisirikare hamwe no guhana amakuru mu rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu muri siriya ikintu izo mpande zose zishaka gushikako umwiyahuzi w'umukirde yari afise bombe yagize igitero kuri bariyeri hafi y'ibiro vy'igipolisi ahitwa Cizre mu mpanuka bushira ubuseruko bw'igihugu ca Turikiya uno munsi ku wa gatanu yahitanye abapolisi cumi n'umwe abandi batari bake barakomereka ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Turikiya abagwanyi bakorana n'umugwi waziririjwe Kur- Kurdistan Workers Party mu mfunyapfunyo PKK bitiriye ico gitero ibinyamugigima bikomeye vy'ibisigarira bibiri vyabaye mu gisagara ca Amatrice mu gice co hagati mu gihugu c'Ubutaliyano uno musi kuwa gatanu ivyo binyamugigima vyononye inyubakwa bituma abantu batekerwa n'ubwoba kuva ikinyamugigima gikomeye cane ca mbere kibaye mu gitondo co ku musi wa gatatu mu gisagara ca Amatrice ibinyamugigima vy'ibisigarira birenga amajana atanu bimaze kwibonekeza muri ico gisagara vyinshi muri vyo bikaba vyari bigereranye inshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha mwari kumwe nanje fide niyongabo kuri mikoro uwashize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.